hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vya ryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese namwe bakunzi b'iradiyo Ijwi rya Amerika. Uyu munsi mu kiganiro murisanga muri kumwe na Federica Unikije. Ikaze mwese rero mu kiganiro murisanga. Raporo y'uwahoze ari umwunganizi mu biganiro bihuza abarundi Benjamin Mkapa yashikirije abategetsi bo mu karere ka Afurika mu museruko kuri igenekerezo rya mbere ry'ukwezi kwa kabiri yashize ahabona ku munsi wa kane igenekerezo ry'indwi muri uko kwezi ivuga ko ibiganiro nyakuri ari vyo vyonyene bizotora inyishu z'amatati ari hagati y'abanyapolitike avuga kandi ko izo njyane za politike zishobora kubangamira amatora ategekanijwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri iyo raporo ivuga kandi ko kimwe mu bintu byatumye ibiganiro yagerageje gutunganya inshuro zishika zitanu bitagira ico bivuyemwo hari uko hari abanyapolitike ku mpande zose batari bashigikiye ibiganiro vy'amahoro umwunganizi mkapa yavuze kandi ko ibiganiro vyatunganijwe na leta y'uburundi mu gihugu hagati vyatumye ibiganiro ariko aratunganya bidahabwa agaciro vyari bikwiye avuga kandi ko n'ishirahamwe EAC ryo mu karere ka Afurika mu museruko ritabishizemo ingoga kuko ryananiwe gutunganya inama idasanzwe yari kwicarira ikibazo c'amahoro mu Burundi aho iyo nama y'abakuru b'ibihugu y'inshuro igira mirongo ibiri irangiriye yarusha mu gihugu cya Tanzania abatetsi bari bayitavye baratangaje ko abakuru b'ibihugu bya Tanzania Uganda na Kenya bazobandanya imishikirano na perezida Burundi mu ntumbero yo kuraba ukuntu ibiganiro hagati y'Uburundi vyosubira mbega ikintu mwibaza ko gikwiye gukorwa imbere y'amatora ategekanijwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'ikihe ubutumwa mwuha abakuru b'ibihugu batangaje ko bagiye kwicarira ikibazo c'amatati y'abanyapolitike n'ikihe mbega mu gihe abanyapolitike batoja mu biganiro amatora ategekanijwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri yogenda neza kuri ibi bibazo vyose rero uyu munsi mu kiganiro muri sanga twatumiye uh, inosambano yanonoseye ivyerekeye politike mwiriwe neza inosambano murakomeye
asa turahendahenda begome turi kumwe kandi na tasien sibumana umuvugizi urunani ya mizero y'abarundi mwiriwe neza tasien sibumana
ndakuramukije kandi aramukije n'abanywanyi b'iradiyo ijwi rya amerika bose bariko baratwumvirije murakomeye namwe
yego turahendahenda yego me turi kumwe kandi na olivier nkuru nziza umunyamabanga mukuru umugambwe ipona akaba kandi n'umuvugizi wayo mwiriwe neza olivier nkuru nziza
mwiriwe neza turaramukije n'abariko baratwumviriza mukaba mwakoze no kudutumira muri kino kiganiro murakomeye namwe
yemwe ndaho turadundega yego me reka dutangure kuri mwebwe nyene olivier nkuru nziza ibiganiro bihuza abarundi vyarangiye ata amasezerano apfunditswe kandi n'imirwi yose itayitavye mu buryo bushimishije gushikaho umwunganizi muri ivyo biganiro benjamin mkapa yahoze yatwara igihugu ca tanzania atangaza ko abikuyemwo akarenge atacifuza gusubira kuba umuhuza ku bwanyu hari ikintu umuhuza yari kuba yarakoze cari gutuma abanyapolitike b'abarundi bicarana
murakoze kumbaza icyo kibazo nibyo twarabyumvise ko inyuma y'inama y'abakuru b'ibihugu bya afurika y'ubuseruko iheruka kuba ko yari yashikirije icegeranyo mbere icegeranyo twari twaranabonye cyavuga iby'abanyepolitike b'abarundi bari baragiye mu biganiro byari bimaze kugera kuri bitanu kuko ibyo nzi neza jewe bine narabigiyemo ibyo biganiro uretse ikiganiro cya bwa gatanu tutagiye kubera ko twabona ko by'ukuri ibyo tugiyemo n'ubundi atacu bizoshikako kuko mu gihe leta itari yagiye yewe rero amaze gushyikiriza yuko umuhuza atanze imihoho ubwa mbere kwari byatuma ukengurukire ko umuhuza yari yakoze ibikorwa bitari bike kuko abanyepolitike ndibuka neza mu mu gice cya kane cy'ibiganiro twari twagize abanyapolitike hariho abo hanze batari baje ariko abanyapolitike benshi bava hagati mu gihugu bari bagiye yarusha twari twagize byinshi duhuriza ko turabona yuko by'ukuri ibiganiro ubwa mbere ko bikenewe ariko ko kandi abanyepolitike hariho ibyo byinshi twatezwa guhuriza ko kugira ngo dutegerezwe kuja mu matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ariko icyo tutahuriza ko kandi n'ubu twaba duhagarara ko ni uko tutumvikana neza yuko mu burundi kugira ngo dushobore kuja mu matora hoba leta y'imfatakibanza icyo gihe hari n'igiho bavuga cyajanwa n'ibwirizwa shingiro cy'icyo gihe bavuga yuko ibwirizwa shingiro ritokorwa ko ariko abanyepolitike ntibabyumvikana kuko bavuga bati ubwo ni ubwigenge bw'igihugu
mwavuze mushanahe olivier tumaze kuva muri ibyo biganiro tukaja mu burundi ibwirizwa shingiro rigatorwa hakabaho urupapuro rw'inzira rukaba ariko rurajaho birumvikana neza ko umuhuza avuga ati ngewe kubandanya ntacyo mbona n'abandi ko ndagira kuko ibyo abantu benshi bariko barasaba cyangwa bavuga biriko biraja mu ngiro mu gihugu urumva rero umuhuza yaratanze imihoho mwebwe musa olivier nkuru nziza hariho byinshi yari amaze gukora olivier nkuru nziza musa n'abavuga ko umuhuza yakoze igikorwa gihambaye cyane rwose ariko mugasa n'abavuga ko abanyapolitike aribo batumye ivyo biganiro bitagira aho bishitse uko niko navyumva
abanyepolitike nibyo baragizeho ibiganiro bidashika kuko ni umuhuza igikorwa cya mbere yakoze yarahuje abanyepolitike ariko mu biganiro twagiye turabona ni uko twabona ko bamwe bagenda abandi bagasiba ibyo rero ntibyamworohera kuko ubwa mbere umuhuza yaragize ingorane zo kumenya abatumira mu gihe mu gihugu bavuga bati turifuza yuko aboja mu biganiro boba abantu batagirizwa n'ubutungane ko bateye kudeta y'itariki cumi na dutatu z'ukwa gatanu ndibuka yuko mu kiganiro icyiciro kigira gatatu leta itagiye ivuga iti sinza ibyo nabyo bamaze kubitorera inyishu ukaca usanga mu gice cya kane abavuga ko bari mu runani senarede bataza urumva ko umuhuza nawe nyene yagiye araburagizwa n'abanyapolitike ego me mushanahe innocent bano ku bwanyu ikintu cyo kurikira niki
imbere yo kuvuga icyo kurikira nashaka kubanza kwibutsa ko ibyo biganiro byari byabereye arusha murazi nyine byatanguye cyane cyane igihe abantu banyepolitiki bariko baravugana byerekeye ibibazo biba bibahuje ni ukuraba icyatumye ibyo bintu babisaba murazi ko ibintu urundi bwari buhitiyemwo cyane cyane abari bashaka gutembagaza ubutegetsi bwari bwitorewe na bene gihugu icyo gihe haciye haza abantu urazi ko mu bantu bakurikiye ibintu bya politiki ibintu byerekeye izina ry'ibiganiro byaba byabaye ku isi yose rimwe na rimwe si abanyepolitike b'igihugu baba bashaka ko ibyo biganiro biba usanga ari abantu bo hanze kenshi na kenshi basaba ko ibiganiro biba hagati y'abanyepolitike ku mvo zitandukanye ibyo rero biganiro bikaba byari byasabye murazi ko mu burundi bari bari bategekanije ibiganiro bihuza abarundi bose kugira abarundi bashobore kwicara bavugane ku ngorane zari zihari ku byerekeye amatasi y'abanyepolitiki hari abarundi bakavuga ati reka dutange umuco reka dutange umuco ku bintu bimwe bimwe biriko biramunda abarundi baterere bagire intererano mu byokorwa muri icyo gihe rero abarundi baricaye hamwe bose mu migambwe itandukanye mu madini atandukanye muri batandukanyije byose baricara hamwe baravugane twengene tubona ingene ikibazo cy'uburundi cosorerwa umuti ni ukubiteza kugenda muri icyo gihe rero ni ivyo biganiro byabaye hagati mu gihugu mugabo mu nyuma rero abandi akavuga bati twebwe nitwemera ivyo biganiro bikorera hagati mu gihugu dushaka ibiganiro bihuza abanyepolitiki bari hanze innocent bano kugira kugira ngo amahoro aboneke habe umwumvikano hagati y'abarundi hokorwa iki muri iki gihe ibiganiro byo hagati mu gihugu byarabaye ibiganiro byo hanze byarabaye ibyo byose nta kintu biriko birashikako kubona amahoro ikibazo cyo kubona amahoro aboneke ikibazo kugira ibintu bidahuza abanyepolitike bishobore gutorerwa umuti ni ikihe mwakuvuga guca ibyo mahoro ni ikindi kintu kuko amahoro ateza ko mu mitima y'abantu amahoro urazi ku burundi mu mahoro ubu nta ibyo nta bantu n'amakungu aremeza ko mu burundi hatekanye atangwa zihari mugabo igikuru ni uko kugira abarundi bumve ko bashobora kubandanya mu mahoro mu mitima yabo kandi no mu mirimo yabo ya misi yose icyo mvuga ni uko abarundi mu mico yabo bane bicara hamwe bakayaga
Tatien- rero byo kuvuga ko bariko bayaga nibaza ko ata kintu na kimwe gishobora kubuza abarundi ko bashobora kubanira bicara hamwe mugabo ibyo kuvuga ngo bateza kwicara ha- hamwe ari uko abo hanze baje bakicara nabo nibaza ko aho ni ugusaba ibintu birebire kuko Igomeye.
abo bari hanze nibaza ko hariho n'abari ba- batashe bari mu burundi atanguraza bafise bama bari mu biya- mu bi- mu biganiro hari icyo bita dialogue permanente parti politique abanyepolitike bahuriramo bakaganira donc mu- mu migenzi y'abarundi abarundi baba bicara Igomeye.
icokorwa Ta- ni uko babandanya muri izo nzira zose icyo twakwita renaissance reka ndabibutse muze murampa akanya gatoya Bakabandanya cyane bakundana rwose nta kibazo.
mu nyishu zose mu mpa tasiyansi bomana ikintu mwe- mwebwe mubona ko cyokorwa kugira ngo ah, amatora yo mu bihumbi na mirongo ibiri abe mwituze eka abanyapolitike bose bagize icyo bumvikana ko ikintu mwibaza ko cyokorwa muri iki gihe ni iki Tasiya- imbere yo kwishyura icyo kibazo nagomba mbanze nibutse barabo turiko turavugana baba n'abantu bose batwumviriza eh, kugira ngo harinde haba ibiganiro bibera hanze y'igihugu bagashinga bakagena umuhuza n'umufasha murazi ko mu burundi habaye ingorane kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu haraba amatora abarundi batumvikanye ko harapfa abantu abandi barahunga ubu rero uwo yibaza ko twosubira kuja mu matora tutavuganye ibibazo vyabaye muri muri kiriya gihe ko bitogaruka nibaza ko atobakunda uburundi n'abarundi nishyuye rero ku kibazo cawe uti hokogwa iki kugira ngo amatora yandi eh, umugani wawe aza vyarira iciza uburundi gusumba yabaye mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu icokorwa ni ico nyene nk'uko umufasha w'umuhuza mu kapa yabivuze twebwe uko tugwa tuvuga niko tuvyuka tuvuga ibiganiro byonyine niyo nzira nziza yotuma tuja mu yandi matora tubona iyo tuja twayateguye mu mwumvikano ata n'umwe akumira ata- atawanje wangura akaba mu mutekano akaba ata vy'ubusuma birimo ivyo navyo bica mu biganiro Ni- ni- inzira y'ibiganiro niyo yubaka kandi n'igituma abantu eh, bagira imitima mu nda ibintu mwumvikanye ko harya mu kubikurikiza biroroshe gusumba ibyo bakubwira ngo bikore ku ga- ku- ku- kubera inguvu za bamwe boba bibaza ko basumbya abandi nicyo gituma rero eh, twebwe tutiyegura niko birababaje ko tumara iyi myaka abarundi tutabona iyo tuja iyo ibyo biganiro bishobora gukintu kare byari kuturyohera gusumba eh, hari- mugabo rero eh, kubera abakuru b'ibihugu n'ubu bavuze yuko bategerezwa kubandanya twebwe ntitwihebura turibaza yuko hazotinda hakaboneka ibiganiro nyezina bituma tubona inzira ku nziza byerekeye ibyo yo gushikana biganiro mu matora yacu.
tasiyansi b'umwana abarundi bararonse imyaka irenga ibiri kugira ngo bagire icyo bapfundika ntibyashobotse abahuza bamaze gutanga imi- i- imihoho ni benshi I- mwibaza ko ikintu mwi- kibaha kizera ko ibindi biganiro byotuma hagira igipfunzwe no ku- n- n- na- ibyo bi- ako kizera mugakura
jewe nofata ibintu bitatu bintuma nizera icya mbere ni uko nibaza ko yaba leta n'imigambwe bacuditse nabo nyine imyaka bamaze badadaza eh, ibyo biganiro kugira ntibishike ku kintu barabona ko ataco vyunguye igihugu nibaza ko eh, bitebe bitebuke harimwo bamwe bazotsinda bakabwira abandi eh, abo baba babyumva gusumba abandi bakabumvisha yuko ku neza y'igihugu kuko hajya utwara eh, igihugu gitwawe neza gishimirwa wewe utwara iyo kibaye mu ngorane nawe uba uvuga amajambo asosa gute eh, karahara mu ruganda ntibacura kandi bigayirwa wewe nyine icyo gituma nibaza ko bazoteba bakabona icyiza eh, coza- bozanira abarundi icya kabiri gituma twizera ni uko Eh, abakuru b'ibihugu bo muri aka karere ndabyibutse n'abo turi kumwe bemeye gufasha gutorera inyishu ibibazo biri mu burundi babyemera ku izina ry'amashyirahamwe mpuzamakungu nka onu n'ubumwe bwa afurika icyo ki- bisigura iki bisigura ko kubera babyemereye ayo mashyirahamwe mpuzamakungu kubera nabo nyine bavuga bati ishyirahamwe ryacu ryo muri aka karere k'ibihugu bya afurika yo mu buseruko rirakeneye kwiyubahiriza rirakeneye kubahwa rirakeneye ko ibihugu birigize byumvikana biga- bigatunganiriza neza abatwagwa abanyagihugu babyo ko Yego, me- rero ho bituze muri aka karere abo bahugu- abo bakuru b'ibihugu ndibaza ko babikeneye n'abo baba baratevye bityo bitebuke bazobona ko nabo nyene bibahesha agaciro Ego me- kandi bituma iri shirahamwe ryo muri aka karere ryubahwa kubera n'ahandi urabona muri eh, mu- muri eh, afurika y'Ubu- y'Ubusero- y'uburengero eh, amashirahamwe cdao irafata ibibazo Mu- kandi mu kanya ikabikorera gatoya cyane icyuma rwose, mu masha.
mu kanya gatoya Ivyo rero, Tasia Sibomana- bibaza muri aka karere kacu ko biteye bitebuke bazobona bati ntitwoguma eh, muri tokwe niruze kandi ari igihugu kibanyi twemeye gufasha mu kanya gatoya cyane rwose mbega abanyapolitike eh, mu burundi canke bari hanze baramaze gukubitiza amaso inyuma bakaraba igituma mu burundi hama haba indyane igihe c'amatora
bon eh, hano hava nishurira benshi eh, ntazi yuko nk'uko twebwe tubigira abandi babigize mugabo eh, abatabigira byontangaza kuko ntibaba bazi icyo bajejwe Eh, i- igituma haba haba izo ngorane ni uko sistema ha- abagomba abari ku butegetsi bagomba kubugumako pemborute ibi- ibi- inzira izo arizo zose baciye mu buryo ubwo aribwo bwose icyo ni cyo cya mbere kibi bakagomba kuyajamwo bakumiriye abandi bakagomba kuyajamwo bidaciye mu muco I- icyo niyo ni- niyo ntambamyi nayo ahandi amatora abaye wowe ugahiganwa uka- ugatsinda mu ma- mu- mu- mu mahoro n'umutekano atabusuma bwagiyemwo abandi bategerezwa kwemera icyavuye mu matora yego mwe tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'amerika eh, turi kumwe na anise mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe muri hega ya anise
ubundi bujumbura yego me akazina k'ikirundi
maheke maheke anise duga ku ijambo ikibazo cyiyumviro
jewe icyo nifuza gushyikiriza ni uko byaba ibiganiro byaba amatora eh, hariho ikintu kimwe kitabanje kuboneka ata- ata kintu na kimwe bizomarira abarundi kuko yaba amatora turamaze kuya- kuyajamwo inshuro nyinshi naho tugomba tugahera vuba mu mirongo icyenda na gatatu yarabaye Eh, mu bihumbi bibiri na gatanu yarabaye mu bihumbi bibiri na cumi araba mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu araba ibiganiro byarabaye mu myaka y'ibihumbi bi- bibi- miro- eh, bibiri ariko ibyo byose eh, ibyo byose byagiye biraba byarabaye bizana umwizero ko umenga ibintu bigomba bihinduke nta na kimwe kigeze gihinduka ubu rero jewe ico mvuga kugira ngo ibiganiro canke naho amatora bivemo ikintu ki- kiboneka co- coha umwizero n- n'ubundi buzima abanyagihugu ni uko ababijamwo bashyira imbere inyungu z'abanya aba ari abantu bafite umutima wo gukunda abanyagihugu usumba gukunda utwo bagenda kuronkamwo twaba udufaranga cyangwa utundi tuntu twu- eh, bagenda bakumvikana by'ibiti bazoronka kubiharura ibi n'ibi n'ibi turabiye nko mu masezerano y'iharusha it- itagaragaye ni uko havuyemwo ibiti by'abantu kuri mirongo itandatu mirongo ine ku ijana mugabo abantu bari babigiyemo ibyo biganiro ahanini nibo bakuyemwo inyungu ariko umunyagihugu yagumye ishuri ryagumye rigorana kugira ngo umunyeshuri wo mu burundi yige neza ibitaro byagumye bisubira inyuma cyane ubuhoho Yego, me- nibaza ko tugeze ku rugero ruteye isoni rero mvuga ni mu Maheke, kanya Anise, tutararonka, ico ni ikintu, ni ikibazo a- mushikirije gihambaye cane abaturondora gose.
ba- ba- ba- bafite urwego rw'ubuvyeyi no kwita nko mu gifaransa leadership iri exceptionnelle extraordinaire I- ivyo bintu byose turiko turagira mu burundi nta nta nyishu nta nyishu ibereye ico ni bizozana.
ico ni ikibazo Nico gihambaye cyane gituma rwose kuri mushikirije umushikiranahe maheke reka tubaze abatumire bacu Reka dutangurire eh, kuri eh, reka dutangure kuri eh, mwebwe innocent bano umushikiranahe maheke anise yavuze at- avuze ko ibiganiro amatora byose ataco bivuze ahubwo ikintu gihambaye ari uko abanyapolitike bose bafise ku mutima inyungu z'igihugu arizo bashira imbere duga kwijambo mu kanya gatoya cyane umunota umwe
itavuze n'icyo mu bisanzwe nuko byateza kugenda ariko rero mu gihe eh, turaba inyana imbona y'uburundi ko tuzi eh, tuzerekeza tubona kenshi na kenshi twaba tuvuga abanyepolitike kare baba ariko baragerageza eh, kwerekana ibikenya hagati yabo mu gace nshaka kuvuga ni uko igikuru si abanyepolitike igikuru ni inzira abenegihugu baha abanyepolitike kugira bashobore kubarongora mu nzira baba basatsemo babarongora nicyo gituma n'amatora ategerezwa kubaho ibyerekeye amatora rero nibaza ko ari ingendo idashobora gusubira inyuma mu burundi hanyuma ibyo kuba ngo ikiganiro nyezina yewe sinzi nk'uyo tasya nyine avuga ibiganiro nyezina nyine abyita ni hagati y'abarundi ni hagati y'abarundi n'abanyamahanga ni hagati y'iko tuzi ko abarundi hagati yabo bo baba mu biganiro mwarabaye ibyabaye mu kayanza kugira bashobore kurondera inzira y'uko amatora ateza kugenda neza nibaza yuko izo nzira bagiyemo zo mu kayanza abanyepolitike bakicara hamwe bakavugana bari burundi n'ibyo bari batatse kuvuga yuko abo hanze bagiye bahunze igihugu bashobora kuza bakajya mu biganiro byo hanze byo kongera ku byo abarundi bari bagize hagati mu gihugu nayo itari ishingiro cyiza mugabo rero twimiriza amatora kandi adashobora gusubira inyuma nibaza ko abanyepolitike bari mu gihugu babandanya bicara hamwe bakaraba ingene amatora yotegurwa neza hama abanyepolitiki bashaka kwiyamamaza bafite ibyo ateza kwemera abenegihugu bakaza bakabyemanga imbere y'abenegihugu abanyegihugu bakabatora bakurikije ibyo baba imigambi yabo hanyuma iminsi yabo hanze nabo nibaza ko igihe kigeze ko bokwikubita agatima memero bakavuga bati twebwe kubona abarundi twatsi mu burundi bicaye hamwe bakumvikana nyine amatora azogenda tukaba twumva n'ibyo twakwita regaranti batanze ku banyepolitike bari hanze bashobora gutaha reka dutahe tuze gutegura amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri kugira mu kanya gatoya cyane rwose nyine igihugu cyogenda nibaza ko icyo nubasaba ni uko botaha abadashobora gutaha nabo kubera imbo z'ubutungane nibaza yuko nabo nyine bafite kuza bakita butungane kuko
reka ndabasabe ino saa mu kanya gatoya cyane rwose muze murampa inyishu ngufi ngufi cyane rwose reka reka duhe n'ijambo reka duhe n'ijambo olivier nkuru nziza nawe nyine agira icyo avuze ko byashikirijwe n'amaheke anise yavuga ati ikintu gihambaye muri byose reka ni umutima w'abanyapolitike wo gushyira inyungu z'igihugu imbere kurusha inyungu zabo bonyine duga ku ijambo mu kanya gato
murakoze n'ibyo nibyo n'akanya gato ariko nababwira ako gatima n'ibyo abanyapolitike niko katezwa kubagenga ariko ingorane ku byo amaze gukurikira mu biganiro ni uko mu ngorane z'abanyapolitike harimwo abanyapolitike bashaka kuzoja mu matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'abandi batifuza kuja mu matora abo bantu rero kugira ngo bicarane uwifuza kuja mu matora n'utifuza kuja mu matora biratandukanye nicyo gituma jewe ndavya aho tugeze mu gihugu ibwirizwa shingiro ryaramaze kujaho tukaba tuba hariko harategurwa ibwirizwa rigenga amatora rimaze kuva muri leta ririya rije mu nama nshingamateka kuja rero mu biganiro ubu mubuzi uwo ari we wese yoza uwoza aganira igisubirira kuvuga duti tuganire urupapuro rw'inzira rutujana mu matora murumva neza ko ivyo biganiro bitopfa biheze ubu rero icyo mbona ni uko nk'uko twaba tubishikiriza muganga w'abadasigana iprona ni uko abantu boganira ukuntu twoja mu matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri kuko hari abavuga bati naho amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri atoba tukabanza tukaganira ibibazo byose byohera kujyari ubu turi mu bihumbi bibiri na cumi n'icenda dutegereza kwitegurira kugira ngo ejo ntitudosange twaguye muco bita mu gifaransa vide constitutionnel naha rero abanyepolitike baba bari hanze canke abari mu burundi twokorera kubwo kw'iyo karendiriye yo kubona ko twojera amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri agategurwa neza mu muco no mu bindi naha rero jewe kumbure tutavuze ibindi byinshi cyane byoshobora kugira abantu nibaze twitegurire ayo matora urupapuro rw'inzira nko mu kayanza rwaragiyeho hariho n'abandi kumbure bariko baravuga ariko dutosore neza ico tujana mu matora kuko ni ngombwa ko abarundi bagira amatora ahako haja intwaro fata kibanza eh tasiya sibomana namwe nyene mugira ico muvuze kubyashikirijwe na Anise Maheke avuga ko umutima gushira imbere inyungu z'igihugu ari uhambaye kurusha ibiganiro kurusha ibindi byose bavuga
Teze ndavyemera gose kandi nibaza ko maze imyaka myinshi ndabivuga muga naho bitugora gushikira gusa ubwa mbere hoho duhere ku bategetsi umutegetsi kuva ku rwego ubwo ari bwo bwose yitwa ko aserukira abandi yategerezwa kwama ariko haranira inyungu zabo arongoye ibyo ngenda byemera kandi ndabivuga n'ejo nzo kwama ndabivuga mugabo si kubiri igihambaye rero avuze ati naho hoba ibiganiro cyangwa hakaba amatora nibyo birababaje ko haba amatora cyangwa ashobora kubyara abadakunda igihugu icyo ni ikintu kibabaje mugabo aya matora ategerezwa kubaho kugira bene naho arategurwa icyo ni ikintu kigaragara hanyuma nsiye nja kuri abo turi kumwe nagira nibutse sinzi ko uwo inosa aba mu burundi cyangwa aba hanze nibyo harabaye amanama mu kayanza jewe ndazi ko twagiye muri abiri yatumwe ko n'umuhuza w'abarundi ombudsman nagira ndamwibutse ko tuvuyeyo na raporo tutarayisoma ngo turabe icegeranyo umushikiranganji w'intore wo hagati mu gihugu yaca atuma ko iyindi nama isa n'iyo nyene agaca akumira bamwe bagaca basinya ibintu byateguriwe muri ubwo bushikiranganji aho twe ntitwaba turimo ibyo rero tubyita ngo ni ibiganiro abarundi bose baroyemwo ngo imigambwe yose yagiye mu kayanza si byo nagira ndakwibutse n'ababyumva ndabibibutse icya kabiri olivier aravuze ati ngo ingorane hari bamwe bashaka amatora n'abandi batayashaka jewe nama ndakimwibutsa mbega uwo mukinnyi agomba kuja mu kibuga yatoye arbitre wenyene umusifuzi akaba ari we yashyizeho amategeko azogenga urwo rukino mbega uwo niwe waba agomba kuja mu matora cyangwa niwe waba atinya amatora icyo nacyo nyine ni ikibazo cyaba kibazwa ukaza wumva buribye ngo ngo n'abatinya amatora mutabazi ngo batinya amatora jacques ngo batinya amatora ukamenya nibo bafise batora benshi gusumba abandi icya nyuma mbere nk'uko babidusabye simvuga maremare ngo urupapuro ngo rutujane mu matora ngo rwo mu kayanza ntababwize mu kayanza ingene byakozwe ndagira ndababwire ko abatavuga ni rumwe na leta bose twarashizeho natwe urupapuro rw'inzira rw'ingene amatora yotegurwa none ga urwemewe n'uruhe urutemewe n'uruhe kandi nagira nibutse inosa yuko abo bose n'abarundi nta munyamahanga n'umwe arimo ntaza aravanga ibintu abarundi turangana imbere y'amategeko nicyo kitwishe nta mwana n'ikinono nta munyamahanga arimwo muri abo bose n'abarundi basa
mushenhaye tasien sibomana tukiri kuri wewe nyene ikintu mubona nk'ubutumwa mwoha abategetsi bavuze ko bazobandanya bagira imishikirano na perezida w'uburundi kugira ngo barabe ko ibiganiro vyoba ni ibintu mwobasaba ni nk'ibihe mu kanya gatoyi cane rwose munsi y'umunota sindagutevye icya mbere twabasaba no gushaka gushyiramo ishaka ryo kumvisha leta y'uko inama n'ingingo ari izo batuma batwara igihugu neza kandi bagitegurira akazoza keza icya kabiri ni uko abo bakuru b'ibihugu bomenya ko bariko bakorera amashyirahamwe yandi mpuzamakungu afite uruhara mu gutsimbatazana amahoro n'umutekano ku isi aribyo byanatumye imbere ayo mashyirahamwe mpuzamakungu ashigwaho ashingwa icya gatatu nubasaba ni uko bobikora n'ingoga kuko ibyo bivuga ngo ubu urabona ngo amatora agere mbe uwo babaza ko tuzi bari mu yanka ko ndavuga ko bari mu kwaha k'ubutegetsi abo batuma ibiganiro biteba ubu nibo boje imbere ngo amatora aratugeranye ntitwihute uwatereje ko ibiganiro biba n'indi nta ruhara babifisemo hanyuma mbega ko bavuga mu kirundi ngo imbwa yarihuse byari bihumye amatora twayagira mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri ntabyarire iciza abarundi cyangwa tukayagira mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe akabyara inzego zemewe na bose amatora yemewe ahumuriza abarundi icyo twaba duhunze n'igiki igihambaye ni uko byose tubikora mu mwumvikano reka tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo hejuru ry'amerika turi kumwe na Deo Haragakiza mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe muri hega Deo Haragakiza
ndi ngozi mu Burundi ngozi murafite ikibazo murafite icyumviro twatumiye abatumire bariko baravuga cane cane kuri raporo y'umwunganirizi yashikirije abategetsi mu karere duga ku ijambo ikibazo icyumviro
yego mu wanyu ndamukiriza abatumire hanyuma mbandanye barakumva duga ku ijambo
hama jewe rero ikibazo canje canke icyumviro canje siniyumvira yuko ibiganiro bimaze kuba inshuro zitanu zose hagati habaye inshuro igira gatandatu hanyuma bakatubwira yuko amatora azoba muri bibiri na mirongo ibiri bagahita babaza ati ko byoshobora gutera intambamyi ibyo biganiro ko amatora yoba nagira mbadi ko bamaze kuganira gatanu bagira baganire bwa gatandatu ntibashobora kubona yuko n'ubundi bizoguma biba mpaka baguma bavuga ibiganiro ibiganiro mpaka mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri za ntambamyi hanyuma zikaza akantu ka kabiri kandi nagira nagira nongere ko urabona uwo muryango wa afurika y'ubuseruko uri ko umera nk'urongorwa n'umuntu basa n'abatavuga rumwe n'uburundi hagati bavuga bati niwe mu bisanzwe yogira inguvu z'uko ikibazo cy'uburundi cyotorerwa inyinshi mubona yuko nawe nyine kubera avuga ati ntiducana umwaka n'uburundi ntubona yuko n'intege ze duhabura ziba hanyuma z'ibiganiro zibigenze neza nashaka nanjye rero mu mishuri kuri utwo tubazo mwamukoze murakoze rero hari agakiza reka dutangwe ku mushana innocent bano agira icyo avuze kuri ibyo bibazo bibiri mushikirije mukamuvuga ko n'ibiganiro byagize inshuro nyinshi atanakizera ko ibindi biganiro bishobora kugira icyo bikemuye n'ikibazo cy'urongoye yase duga ku ijambo innocent mu kanya gatoya cyane gose
icyo nashaka kwibutsa ni uko amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri amatora y'abarundi kandi abadotora n'abarundi sabo hanze yego abari hanze iyo miryango mpuzamakungu irafasha mugabo nababwira ko uburundi ari igihugu cyigenga kandi nshaka kugaruka ku byo tasi aravuze nashaka kuvuga ko amatora ategurwa iminsi yose na leta iyo umuntu atemera leta ashake ku isi yose yari ategura amatora naho yezu kuri yogaruka ntibazopfa ngo ibyo ari ategura ariko ategura neza ni uruhara rwa leta gutegura amatora ni uruhara rwa leta rwo gushyiraho umugwi ujeje gutegura amatora kandi uwo mugwi ujeje gutera amatora ni abarundi si abanyamahanga ndasaba bazo bavamo mu makungu ni nacyo bituma ibyo twagiye bihitiramo byose abarundi babuze bati ubu twebwe tuza kwitunganiriza amatora yacu abarundi bo nyine nibatuza gutunganiriza amatora twarabonye ko batanguye gushyira uburyo haba mu byerekeye amafaranga haba mu byerekeye gushyiraho ibyo nakwita rezensima zose zikenewe kugira amatora ashobora kugenda neza icyo nsaba ni uko abarundi bari mu burundi hari abamenya badadaza badashobora kumva ko bashobora kwicarana abo bashaka kwicarana kugira bashobore kureba ko amatora ateza kuba neza bubandanya bicarana bakavugana bakaraba ingene amatora yogenda ata kibazo na kimwe gihari nawe ubundi ushobora kurindira ko yesu kristo azogaruka kugira
musozere mu kanya gato ibihumbi na mirongo itandatu amatora atabaye nicyo gituma rero nashaka kwibutsa ko amatora azoba mugabo igikuru ni uko abanyepolitike bari mu burundi babandanya bicarana bakavugana icyo kuzerekeye ibyo byo kuba ngo umuhuza byo kuvuga ngo urongoye ngo ako karere ngo ngo ntibumvikana n'uburundi nashaka kwibutsa yuko urongoye akarere ntakarongoye kubera izina ryiwe yuko yitwa uyu cyangwa yitwa adafite icyo nicyo bakwita nesitisho ni urwego arongoye urwego rero rurafite ingene rutunganije si ukubona ko ari umuntu wenyine ashobora kuvuga ngo nshyizeho ibi cyangwa izeho ibyo urwego rukora nibyo abari muri urwo rwego bategereza kugendera ko amategeko ariyo amategeko agenga akarere ayo mategeko niyo azobandanya agenda akarere umuntu azotegeka ibyo akarere gateza gukora n'amategeko agenga ako karere arashobora kuguserukira ni nk'igihugu giserukirwa n'umukuru w'igihugu mugaye igihugu kirafite ingene gitwarwa n'akarere ka east community karafise ingene gatwarwa nibaza yuko inyishu ngufi ngufi cyane rwose inyishu ngufi ngufi ndabona akanya kihuta nibaza ko abarundi botekana bakamenya yuko amatora ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ategereza kuba kuko n'amakungu nibyo araba n'igihe ibyo biganiro byose byaba bagumye biyibutsa ati ni intererano ni intererano nyabaki mwotanga kugira amatora y'ibihumbi mirongo ibiri na mirongo ibihumbi bibiri na mirongo ibiri azogende neza nico bashimikira yego me akanya gatoya cyane rwose reka duhe ijambo reka duhe ijambo kandi Olivier Nkurunziza nawe nyene kuri ico kibazo gishikirijwe ibibazo bibiri bishikirijwe na Deo Haragakiza mu kanya gatoya cyane rwose mwihuta
ibibazo yabajije ni ibibazo birimo amakenga birumvikana avuga ati hamaze kuba ibibazo bishika amanama ashika atanu mbega iya gatandatu hari ikizovamwo nomenyesha abarundi n'amakungu ko naho twogira inama harimo gushaka ibisigaye ni bike tugenda gutegura urupapuro rw'inzira nk'uko twabivuze bica binyaruka kuko ibyo tutari twumvikanye ko ni ibintu bibiri gusa ibyo rero ndiyumvira ko harimo gushaka kandi bagatumira abantu nk'uko babivuze ataco bagirwa intati zikunda kuba kubitaba mu biganiro hakongera akaba ingorane mbega n'ibyo biga ubu rero ibyo biga n'ibyo twama tuvuga aho tugeze uno munsi ntawoza kuganira ku camanda mbona iyo manda iriko irahera ntawoza kuganira ku vy'ibwirizwa shingiro ibwirizwa shingiro ryaratowe ubu twoganira urupapuro rwotujana mu matora kuko wumvise yuko tashan avuga ngo naho vyoba mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ariko ahubwo amatora ategerezwa kuba mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri tumaze kubona ukuntu igihugu kigiye mu ntwaro mfata kibanza cogira ingorane egome ikibazo ca kabiri c'umushirantahedeo n'umukuru w'igihugu atwara yasa uno munsi nibaza ko atangorane zirimo kuko n'ubundi u rwanda rusanzwe rwari muri eyase kurongora no kuba muri eyase urafite icyiyumviro byamuterera n'ubu ku ibiganiro byahora biba bari abanyarwanda bari muri eyase ko rero umukuru w'igihugu n'ubu abitwara turazi ko hari ingorane hagati y'abarundi n'abanyarwanda ntacyo byokonona ariko kandi ko abarundi n'abanyarwanda bicara n'ubundi bagatorera inyishu babifise nabyo nyine nibyo dusaba kugira ngo mu burundi n'u rwanda imigenderanire ibandanye igenda neza egome tasiyansi y'ubumana duka ku ijambo ibibazo bibiri bya dewu haragakiza nibyo ko amakenga yagira n'ibisanzwe kandi birumvikana nk'uko nabivuze yaba hariho gushaka ko impande zose ntitwari kurenza inama zibiri zibaye nyinshi zari kuba zitatu kuko ikibazo nyamukuru n'aho badendekeranya utuntu ni guhonyanga amasezerano y'iyarusha no kuyakingira ibyo ntibyari gufata kuko si yarusha ya kabiri tune gusa si byari gufata iminsi myinshi icyo rero ibyananiranye mu nama zitandatu zitanu birashoboka mu nama imwe byose no gushaka na cyane cyane ko n'aho babivuga ku karimi bavuga bati ibyo twa ibyo umufasha w'umuhuza yari yasohoye ko raporo mu ntunzeye mu biganiro bigira kane yerekana ibyo duhuriza ko niba uko babivuga babyemera nibaze bagende tubisinye babigaragaze ko babyemera kuko amasezerano yarusha arimwo ibyo kuvuga n'ingene amatora yogenda sozera mu kanya gato ntandukira ikibazo ca kabiri ca dewo ego barabivuga ariko ntibabikora icya kabiri cy'uko perezida paul kagame yarongoye ishyirahamwe ry'ibihugu bihurikiye muri umuryango wa twe mu buseruko ko coba ikibazo nibyo naho batacishuye neza ibyo avuga nibyo kuko turazi ko abarundi bagomba ko ikibazo kiba hagati y'u rwanda n'uburundi ari ko kiri hagati y'abarundi bacoboca babyitwaza ngo ni kagame yabitumye ngo ni umukuru w'u rwanda yabitumye nicyo gituma nimwaba mwarakurikiye bavuze bati ikibazo c'uburundi gisigaye mu minwe y'abakuru batatu b'abakuru b'ibihugu batatu perezida museveni perezida kenyatta na perezida magufuri nico babonye ntidutinye kubivuga kubera urabona boca bitwaza ngo ibi ni kagame yabigize nico gituma n'abandi barabibonye ico nohereza ko mbabarire gatoyi mu menyeshamakuru nagira nsubire nibutse innocent abategura amatora si abanyamahanga n'abarundi mbere harimo n'abatwaranye n'aba bari ku butegetsi mu mugambwe cnddd naco muba muvanga ibintu ica nyuma ni iki ca nuzeye ca olivier ibi ibi bintu by'uko bibaza ngo ngo ubu ngubu ngo tugeze aha tugeze aha mbega uzi neza ko leta yemeye ibiganiro abagenye abahuza iyo nama y'abakuru b'uburundi leta yari yaserukiwe none wewe wobandanya ukora ibi kandi wemeye ibiganiro ugaca wibaza ko ibyo uri kurakora wenyine ari byo bucuza wempoza abo bashinze ikibazo n'amakenga byashikirijwe na deograsias aragakiza aho niho yihendera mwibaza ngo twebwe orde du jour tugomba ni erega natwe turafise ivyo tugomba nico gituma habanutse aya makenga yashikirijwe na Deogratias Aragakiza turayagaruka ko mushana station ariko reka duhe ijambo Gabriel mwiriwe neza
mwiriwe cyane mwese makuru mwiriwe muri hehe Gabriel
yewe ni gaburiyeri banza witonde ni mujyi bujumbura nka basanzwe ndongoye mugambwe apede unanirwa amahoro no gusubiza hamwe yego duga kwijambo ikibazo cy'imviro yego bwa mbere wo mugambwe apede duserukira duba tujya muri ibyo biganiro twebwe bwa mbere wo twarababaje kubona muce ugira gatanu umuhuza yawuteguye leta iri kiramusaba ko yokongera ko akabitegura mu kwa cumi na rimwe ariko akabitiragira mu kwa cumi mbere byatumye n'umugambo twe tutitaba ibyo biganiro ariko aho bigeze rero twarababaye cyane kubona inama y'abakuru b'ibihugu iheruka kuba itashitse cyane cyane ku byo ku rupapuro rw'inzira rwo mu kayanza aho ingingo mirongo ine n'umunani yavuga ko umuhuza n'abayigwa n'amatatsi bose hategerezwa kubaho umugwi ukurikirana ishyirwa mu ngiro ry'urupapuro rw'inzira rwo mu kayanza no gutegura amatora ukaba wari bategerezwa guhurikiramwo bose ibyo rero twebwe umugambi wa pedere byaratubabaje cyane twatuzi ko ari akaryo keza muri iryo nama ko babaye batoye uwo mugwi bagatanga n'intumbero ingene uwo mugwi wogenda nacyo gituma rero twe tuvuga duti ko batabisitse ko ntacobuza ko amatora atabandanya ategurwa neza mu bibiri na mirongo ibiri kandi ko abantu bose ataco biyagiriza bose tukabandanya twitegurira amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri murakoze murakoze mushiyantahe gabriel reka duhe ijambo innocent bano magica avuze ku byo mushikirije mu kanya gatoya cyane rwose innocent amasegonda mirongo itatu je nibaza yuko ikibazo je nyamukuru nshaka kubaza none ko mbona abarundi abo bicara hamwe akaba aribo bavuga bategura amatora haba abari mu gihugu hagati n'abandi bari hanze bagasiza ibyiyumviro byabo nibaza ko leta ari uruhara rwayo rwo gutegura amatora kandi nibaza ko abarundi bamenya yuko bose aba leta ko aya matora yategura neza kugira ntagire abantu bose boroherezwe ari abayamamaza hari abagira gute hanyuma n'uruhara rwa leta ikigira kabiri nashaka kuvuga ni uko nashaka kwibutsa ko nk'uko nabivuze nkitangura abarundi mu mico yabo bamwe bayaga bamwe baganira babandanye baganira hariho forumu permanade de parti politike urwego rw'imigambi bahurizamo bamwe bariko baravugana ntibicare hamwe bavugane mbese nibaza yuko je ikibazo nshaka kubaza tasa nashaka kubaza tuje tuje kuvuga ati ni bande babona ko ibiganiro babigize amahoro yoboneka ni bande ntibaduha amazina kugira abarundi babimenye akaba atari abarundi tubimenye ivyo ico nshaka ku muco nuko botubara ati uyu muntu uyu n'uyu n'uyu n'uyu bicare hamwe baticaye hamwe nta kigenda reka ndabona akanya kihuta reka duhe ijambo nibaza ko abarundi bicaye uko tubizi abarundi bari hamwe bariko bicara abo bo mu kayanza uko babitegura kose uko ababigaya babigaya mugabo igikuru nuko abarundi bicara hamwe leta igategura amatora kugira abarundi bazokoroherezwe mu kwiyamamaza mu byo bazoba bariko barashikiriza abenegihugu bashobora kubaha amajwi innocent reka duhe ijambo mu kanya gatoya cyane rwose nabasavye inyishu ngufi ngufi cyane rwose tasien sibumana mwishure ikibazo ca innocent reka muce mugira ko mugira ico muvuze n'ibishikirijwe na gabriel mu kanya gato umunota umwe mwereko ijo kwa gabriel ndabicishije mu majambo make gabriel nagira ndamwibutse ko ibiganiro biheruka byari byatumwe ko kuva itariki cumi n'icyenda gushyika mirongo ibiri na zine leta y'uburundi n'umugambwe cndddfdd uri ku butegetsi barandikira umuhuza bati kubera iminsi mikuru yo kwibuka incungu zacu ibi biganiro n'uwigize imbere gatoya bitangura itariki mirongo ibiri na zine z'ukwezi ku icumi niko byagenze no muri raporo ya perezida mukapa byanditse uko abantu nibabe basaba neza mugabo ukuri niko kuzokiza igihugu aho ndahejeje kuri ibi bya inosa numva ati reka ntiyigera yibaza yuko icyo yavuze ubwa mbere atarahindura ko na kimwe nanjye ndamusubiza ikibazo abakenewe kuganira bose kugira ngo amatora abe meza n'abarundi ntibaze abukuramo n'ibande kugira amatora jewe nkeneye ko tuja mu matora meza hamwe azobyara ikiza ku burundi nta kindi ibyo byo gukarikira muharura ngo abarundi baravugiye mu kayanza nakubwiye ingene ivyo mu kayanza byagenze noneho abo bandi banyamigambwe batari musa abarundi saba agomba guhiganwa yego mereka namwe mushika nayo olivier nkuru nziza mugira ico muvuze kubyashikirijwe na gabriel mu kanya gatoya cyane rwose namwe
gaburiyeri byashikirije ni ibyifuzo mbere nini byabaye kuko yabuze ati mu mugambwe wanje narababajwe n'ibi narababajwe n'ibi ariko twebwe icyo twavuga nofatamo mu byo yavuze ni uko by'ukuri icyo yari yavuze mu kigabane cy'ibyo twari twashikirije hariho ingingo twasaba yuko umugwi w'abahuza muri yase naho ibiganiro byobandanya bigataha i burundi kugira badufashe gutegura amatora ko boza ngaha mu burundi kugira ngo bakurikirane uko amatora naho nyine ariko aragenda rero nizera rero yuko mu nama y'abakuru b'ibihugu kumbura izoba icyo cyobo bazociga kugira ngo mw'iyo nama izoba ihuza abakuru b'imigambwe icyo gihe baronse uwundi amusubirira twokwiga ukuntu eyase yokurikirana amatora gushika arangiye twebwe rero muganga w'abadasigana iporano icyo tubona ni uko gusa amatora mu burundi yotegurwa neza nayo aboza mu biganiro birazwi ntitwoza turabivuga kandi twaranabivuze no mu biganiro biheze ni abantu badakurikirwa n'ubutungane kandi nta n'uwo biharira n'umuhuza yari yaramaze kubyemera ko ubutungane abo budakurikirana bose b'abanyapolitike bari hanze cyangwa bari mu gihugu cyose bo kwitaba mu biganiro yegomeye ibyo rero ntitwasubira inyuma yegomeye tubibutse inshuti muri seka muri kumwe murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na cedric cedric muriwe neza mwiriwe neza munyamakuru muriwe neza muri hega cedric
jendi kampala uganda Ah, kandi kazina ninde
ni irakoze birakoze murafite ikibazo murafite icyumviro cy'uko tuvuga cyane cyane ndamubwiye numvise harimo umushinga nawe itashyitseho mana arakumva
yego niwe wundi mutumire sinamwumvise neza ariko rero nagomba kubaza cyane cyane ikibazo twanje eh, ngomba kubaza uwo mushinga nahita siyesibo mana ko eh, aya matora tugomba guca tujamwo azoyitaba ah, aserukiye umugambwe itorona canke azoyitaba aserukiye eh, ni- ya- inani ntazi- inani barazivuyemo mu bizo shingiro dufise ubuye inani ntazikihari ko azoca yitaba amatora a- a- ashyigikiye nk'umushinga nawe agatogwasa
yegomeye murakoze reka tumuhe ijambo agira icyo yishyuye tasiyansi bo maraduga ku ijambo
Eh, murakoze ikibazo bajije kirumvikana twebwe eh, mu byo tunavuga murabona umugambwe iprona ayo bawuburiye bakagomba kuwugira igikoresho cawo n'ubu n'abo bitwa ko bari kumwe urumva uwugize aravuga uwihenda ngo ngo ngo aravuze ibyo mu mugambwe bitameze neza n'akazi bari bav- ka- bari bafise baca babakura ni ukuvuga ko uwo mugambwe wamaze kuba igikoresho rero c'ubutegetsi twebwe rero tuvuga tuti imugambwe iprona imigambwe yose binjiyemo kugira bayitataguire ibi- i- i- bakoreshe ubu- ubuere minoritere bayihe uburenganzira bwo gukora kuko jusitema aho tuvuga ayo matora ntashoboka kuko ntibagomba bo bahiganwa nicyo nicyo cyatumye basambagura imigambwe prona fpr prodebu n'iyindi za msd urumva rero icyo kibazo nicyo kuko ntituranabona n'aho tuzoca mu kuja muri ayo matora hanyuma abo rero bariko baravuga ngo amatora amatora icyo ni ikibazo gihambaye haba muri iyo bwirizwa shingiro baheruka gushyiraho eh, rifuta akoro darusha bara- bara- bara- bafashe abarundi ntibabanganisha ugasanga umurundi atari mu mugambwe ukamenga ntakiri umurundi ntafise uburenganzira na- bumwe kandi amategeko mpuzamakungu n'ay'igihugu a- avuga ko umurundi afise rememe droit rememe devoir Eh, Ico Tasiya, tu- rero tukivuga ku- ntikiramenyekana, Tasiya, tukivuga ku- ntituramenya tukivuga- aho tuzotoza. nico gituma ivyo vyose nivyo vy'intambamyi y'ayo matora Tas- ntaco no ta- guhisha tasiyo tukivuga ku bitaba amatora n'abatinya hari Yego.
nk'uko mubizi icigwa cari catohojwe na dr christophe sebudandi imbere y'uko amatora yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu aba aho yerekana amajwi umugambwe umwe umwe woronka kandi ivyo yatohoje n'ivyo bita etude scientifique kwakorana n'indi shirahamwe eh, rihambaye cyane rwose ritohoza ivyerekeye amatora muri afurika kirya cegeranyo yari yagizemo kivuga ku iki
ivyegeranyo ivyigwa amasondaje urazi frederic ko yama aba mugabo ni gake usanga vraiment umuntu yoyaha la valeur nyene aka- aka- akemeza yuko ibirimwo ari vyo vyo kukuri nagira ngo hakarorero ubu mu burundi uwombarira yuko amatora ateguwe neza ata gitsura ata busuma uwombarira ko umuganga uri ku butegetsi ari wo wo yatsinda yoba nde yoba nde afatiye kuki iyo wumva ngo abarundi ngo baramenyereye kwigereza ko nibaza ko bamaze kubona ibitari bike icya kabiri mbe none yaba babona ko koko bafise atabwoba bwo gutsinda amatora bo kwirirwa baragoranira iki kugira amategeko areke abarundi bose n'imigambwe yose ihiganwe atakurinda kurondera gukoresha ubwo bita ubugambwe buja mu kwaha kwayo reka ibyo byose nibyo byerekana ko ari bo batsinze amatora kontorere y'ibigori na ba jacques na ba mutabazi birirwa bararirimba ku maradiyo uzi ko ukomeye urareka amatora agategurwa neza amategeko akajaho bikaba ku mugaragaro kandi utsinze abarundi bose bakoma amashyi reka ndabura akanya kihuse cyane rwose tubibutse ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na samuel mwiriwe neza
ego mwiriwe muri hega samuel
eh mu kirundo muri komine bwambarangwa kandi kazina ninde
nirabaza samuel yego tuvuga ku ijambo ikibazo cy'imviro ikibazo kigufi yego no kuri burya mu burundi mu burundi haragoye no kuri nagira nshimire uwo mutumire wacu mu burundi politike yaho iragoye n'ukuri iragoye kabisa yego nagira ndamubaze none ti yego amatora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri mubona azogenda gute azogenda neza cyangwa murakoze samuel reka tubahe iki kibazo olivier nkurunziza amatora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri azogenda neza duga ku ijambo
byongerageje kuraba kugira ngo icyo kibazo cye kifasha no kwishyura ibyo tasiyani ariko aravuga amatora mu burundu uko bigenda kose ateza kuzogenda neza kuko turi ku kibuga turi mu turaganira mu burundi bwa mbere igicuma cerekana ko amatora ashobora kugenda neza hariho amahoro n'umutekano nivyo hariho abanyapolitike bakiri hanze ariko mu burundi ufatire mu bihumbi bibiri na gatanu amatora yarabaye hakiriho imigwi igwana ikiri hanze abantu baraganiriye nico gituma n'ubu mu burundi ko habaho abanyapolitike bavuga ati uno munsi ndabangiriye sinja mu matora birashoboka ariko kuvuga ko tasiyani azoja mu matora gushika ubu atazi aho azoba ari yanavyivugiye biragoye ariko jewe mu mugambi w'abadasigana iprona turi ku kibuga turazi neza yuko amatora uko azogenda kose tutegerezwa kuyajamwo kandi turiko turayategura ejo nomuremesha ko amatora mu burundi azogenda neza kandi azoba nabo bose bariko baravuga bazora nkaho baja bakaja mu matora egome inosambano ico kibazo nyene mu kanya gatoye cane gose
ubu si ibyo kuvuga ibiganiro ikeneye kuvugwa no gutegura amatora amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri abarundi bari kuyitegurira bakabandanya ibyo badahuriza ko kugira amatora azogende neza bashobore kubitorera inyinshi umugabo icyo mvuga ni uko amatora ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ateza kuzotunganywa kandi azogenda neza kuko abarundi bonyine bariko bayitegurira nibaza ko iyo atamuntu hanze ariko agutegurira urubanza ari ukwitegurira urubanza ruteza kugenda neza nacyo bituma no kwifuriza abarundi kabo babyitegura neza abari hanze bagatahuka bakaza kwitegurira ayo matora abumva badashobora kwitaba ayo matora ni uburenganzira bwabo mugabo ntibaza ko amatora ateza kugenda neza hanyuma ku byerekeye hari ikibazo tutari twishyuye ku byerekeye abo bakuru b'ibihugu nabo bavuga bati bazo ubwo tutavuze ngo hari abakuru b'ibihugu ba kenya ba tanzania basabye yuko abo bana bavugana n'uburundi nibaza ko mu byo bagejwe muri muri mu karere nabyo nyine bama bariko baravugana kandi abandi batavugana kuko iyo uri mu muryango uteza ko muri ko yagana mu muryango kandi nibaza yuko nabo nyine icyo batekereza bavuga ati dufate abarundi kugira amatora azogende neza nibaza ko akarere kazofasha abarundi mugabo igikuru nuko abarundi bonyene ari wo kwitegurira amatora akagenda neza bakumva ko amatora ari ayabo aricyo bita appropriation reka duhere ijambo tasien sibomana igenderako hanyuma dusaba imana ibafashe kugira amatora azogende neza kandi mu mutekano ntangere tasien sibomana namwe amatora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri azogenda neza mu kanya gatoya cyane rwose ni ikibazo musa na
ego icyo twifuza kandi twama twifuriza igihugu ni uko ayo matora yogenda neza mugabo ibyo tubona biriko birategurwa nta cyizere kinini kuko kugira amatora agende neza hariho ibikorwa hariho ibisabwa none ayo matora azogenda neza gute batagomba ko haba ihiganwa aba ari amatora y'inyaye ibiga nibyo bahora ibyo batagomba kumva urumva imigambwe baratataguye abana bariko bakereya mishasha bahagaritse urabona ko batagushaka kuyemera numva atabahiganwa iryo higanwa rizoba rimeze gute reka tubibutse ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na emmanuel mwiriwe neza
ndabumva ndabumva murihiga Emmanuel
ndabumva ndabumva duga ku ijambo duga ku ijambo ikibazo cy'imviro Emmanuel usa n'uwatu icyumviro cya eh, duga ku ijambo nyarutsa kanya karagiye
icyumviro cyane mvu- ngira mvuge yego
ni uko mbona mu buryo bwo gutegura amatora ari ngombwa ko hagombye gukorwa ibintu bya demokarasi abanyagi abari mu gihugu bakumva ko n'aba- n'abari hanze bakumva ko bagomba gushyira hamwe kugira amatora agomba ku- agomba kugenda neza nk'uko bigomba kugenda mu bindi bihugu nk'uko byaje bigenda no muri kongo
murakoze Emmanuel murakoze ku cimviro mushikirije reka duhe ijambo oh, mushigantahe Olivier Nkurunziza mu ha- ubu turi mu bihumbi bibiri na cumi n'icenda hasigaye umwaka umwe n'amezi arenga kugira ngo ayo matora atunganywe mu Burundi ikintu mwifuza ko cokorwa ah, mu kuri imbere yayo ico kiringo c'amatora rikiye
Eh, ibikorwa biriko birakorwa bitegerezwa kuba ni uko hategerezwa kubaho itegeko rigenga amatora hanyuma abanyamigambwe bagashira umutima mu nda bagategura amatora ubwa mbere mu migambwe iwabo hanyuma icyo dusaba leta ni ukutubungabungira amahoro n'umutekano kugira ngo imigambwe yose izoje ku rubuga atawanja wangura hanyuma abanyapolitike nabo bariko baravuga ko batafise aho bazogirira amatora rero nibaza ko ata umurundi ashobora kubura aho agirira amatora ntibafuse abaindepanda bafuse inani z'abigenga abo nabo bazokwitoza nk'abigenga nyene nk'uko bahora babigira ariko tukifuza yuko amatora mu gihugu eh, leta yobungabunga amahoro n'umutekano natwe tugafatana mu nda hanyuma Yego me- abanyapolitike bari hanze ababishoboye Yego me bagataha namwe- kugira ngo bifatanye n'imigambwe yabo iri ngaha mu gihugu namwe innocent bano ikintu mwifuza ko cotunganywa corangurwa imbere y'ayo matora yo mu bibiri na mirongo ibiri n'ikihe mu kanya gatoya cyane rwose umunota umwe Eh, nk'uko rivya abivuga ni uko eh, leta yogerageza ikaraba ingene itunganya ayo matora hanyuma n'abenegihugu bakumva ko amatora ya- ari ayabo bakagenda bakumviriza abanyepolitike ba imigambi baba bafise bakabatora bakurikije imigambi baba bafise n'ivyo bateza kuzobamarira hama igi- igisigaye naco nuko imana yobafasha amatora akagenda neza ikabandanya ibungabunga uburundi n'ababubamwo bwose Eh, Tasiya Nsi- tasiya nsibomana ibintu mwifuza ko vyorangurwa eh, imbere y'ayo matora n'ibihe bimwe bimwe musa n'ababishikije duga kwijambo
Eh, ni byinshi urumva hariho ibijyanye n'amategeko hariho umugwi uya- uyahagararira yose ni utegereza kuba umugwi wigenga kandi uhurimwe u- wemewe n'aba- n'abazohiganwa bose hariho iyo migambwe nabo batinya kuvuga ngo iyo migambwe iri hehe rega imigambwe ihiganwa niyo babujije Eh? iyo migambwe rero idasubijwe eh, eh, ubu burenganzira bwayo bwo gukora ni amatora azoba abaye kuzoba ari ukwidigadiga kuko uzoba ari umugambwe umwe gusa hariho umutekano twarabonye muri ibi zibwirizwa nshingiro mbonera kure ayo zakora none izo zizoba zaroye kugira amatora abe mu mwidegemvye Eh, ivyo byose rero ah, nta handi bizoca atari mu biganiro niwe muti ivyo byose niho bizova egome olivier nkurunziza akamu motera abanyapolitike muri rusange n'akahe mu kanya gato amasegonda mirongo itatu
abanyapolitike bo mu burundi nuko bokumva neza bagashira umutima mure bakumva ko dutegerezwa kuja mu matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri bakumva ko kuzana ibindi biganiro biga- bija inyuma y'ukuntu twumvikana ko tuja mu matora azoba ari ukugira ngo Egome- dusubire inyuma rero ico nipfuriza abanyepolitike ni uko bokwirengera tugakunda igihugu cacu tukumva ko dutegerezwa kuja gutegura ayo matora kuko tudateguye amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri igihugu tuzoba dushaka kugisubiza mu kandi kaga namwe tutazovamo innocent bano akamo mu kanya gatoya cyane rwose motera abanyapolitike
abanyepolitike ni ukumva yuko imbere y'imigambo yabo ubwa mbere ntabarundi hanyuma igikuru bakamenya ko uburundi buzokwamaho ah, imigambwe irashobora kugenda abo banyepolitike barashobora kuhava muga bagasiga basigiye iragi ry'amahoro Yego, eh, me- n'umutekano iragi rya demokarasi eh, ah, abana babo ari naco bituma Tatien- bateza kumva ko bafise responsabilite mu byo bariko barakora ego minamwe tasiye mu kanya gatoyi amasegonda mirongo ibiri tasiye sibomana kimwe abarundi bose batuza kwicara hamwe hanyuma bagategura ingene igihugu cyeza gutwarwa bari kumwe ndabona akanya gasa n'akatujanye umushana innocent bano urakoze cyane rwose reka tasiye tuzogutera akamo kugira ngo tubandanye ikiganiro namwe bwenyene umushana innocent olivier nkurunziza ndabona ko akanya katubanye gato ariko nashaka kubashimira cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo tuganire turashimiye abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika bose bateye akamo bagashikiriza ivyiyumviro n'ibibazo turashimiye kandi n'abadufashije umushingantahe makirin hino hano hamwe na fatukarara yegeranije ibiganiro mwakoze mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese
turashimiye mugenzi wacu Frederic Nkundikije mu kiganiro muri sanga hejeje kudushikiza